iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza inshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugwi wa m23 uvuga ko witeguriye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe mu gisagara ca bunagana
tubahaye ikaze bambwire rwose ngo ni ikaze niba bashaka kuza ariko nandi nkundosheho gatoya ubabwire uti jenerali makenga yiteguye kubakira
ubu ni munyarugero karemera kanasius wungurije umuvugizi wa m23 ishami rya oni ryitaho abana unicef rigabisha ko abana abana abatabakira bashobora kuzopfa mu karere kageramiwe n'amapfa niyo ishyirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu maguru masha ngo ritange imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo sosiyete mu bufaransa ikora isima yitwa lafarge yemereye sentare yo muri leta zunze ubumwe za amerika ibyaha byatanzwe amafaranga amafaranga muri mu mugwi w'iterabwoba leta ya etiyopiya uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya tigireya mu buraruko bw'igihugu amakuru avugwa hirya no hino ku isi sosiyete mu bufaransa ikora isima yitwa lafarge yemereye sentare yo muri leta zunze ubumwe za amerika ibyaha byatanze amafaranga muri uwo mugwi w'iterabwoba tumaze kamirindi yaratubwira ibindi kuri iyo nkuru urubanza rwabereye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa brooklyn mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika lafarge yaregwaga gutanga amafaranga mu mitwe y'iterabwoba iri ku rutonde rwa amerika irimo n'uwa leta ya kisilamu kugira ngo ishobore gukomeza gukorera muri siriya mu gihe cy'intambara yatangiye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ni ubwa mbere isosiyete yemereye mu bucamanza bwa amerika ibyaha byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba lafarge yahanishijwe gutanga ihazabu y'amadolari miliyoni mirongo cyenda no kwamburwa burundu imari ifite muri leta zunze ubumwe za amerika ingana n'amadolari miliyoni magana atandatu na mirongo inani na zirindwi uretse muri amerika lafarge ikurikiranwe n'ubucamanza bwo mu bufaransa ku ifatanyabyaha byibasiye inyoko muntu kuko yakomeje gukorera muri siriya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe imiryango itandukanye itabogamiye kuri leta yo mu bufaransa yemeza ko lafarge yatanze mu mitwe y'iterabwoba irimo n'uwa leta ya kisilamu akayabo k'amayero miliyoni cumi n'eshatu ni ukuvuga amadolari nayo hafi miliyoni cumi n'eshatu yatanze hagati y'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira ngo ikomeze gukorera rero muri siriya ibyo byari mu rwego rw'uko iyo mitwe irinda abakozi n'umutungo wose wa lafarge muri siriya
urakoze thomas kamirindi ahandi naho ishami rya onigitaho abana unicef rigabisha ko abana badaharugwa bashobora kuzofa mu karere kageramiwe n'amapfa n'iyo ishyirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu maguru masha ngo ritange imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo ku bindi twumvirize eugenie mukankusi somaliya imaze imyaka ine ikurikiranye imvura yaranze kugwa kandi birashoboka ko iki gihugu kizibasirwa n'amapfa ku nshuro ya gatanu aya mapfa yatumye ubushobozi bw'abantu bwo kwitunga bugabanuka kandi byatumye miliyoni bava mu byabo bajya gushakisha icyo kurya ahandi ibibazo byugarije ikiremwamuntu birimo kugira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku bana muri raporo yayo unicef ivuga ko umubare w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi uri hejuru cyane mu kwezi kwa munani honyine raporo yayo yavugaga abana ibihumbi mirongo ine na bine bafite indwara zikomeye zituruka ku mirire mibi aho binjijwe ibigo nderabuzima kwitabwaho byihutirwa ibiro bya onu bihuza ibikorwa by'ubutabazi bigereranya ko miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana inani z'abantu muri somaliya bakuzweho n'amapfa aba barimo miliyoni imwe n'ibihumbi ijana bateshejwe ibyabo ibiro oca bitangaza ko inzara yitezwe mu ntara ya baidowa n'iya burhakaba mu karere ka beyi guhera ubu kuzageza mu kwezi kwa cumi n'abiri niba imfashanyo y'ubutabazi itabashije kugera ku bantu bayikeneye ni mu gihe kugeza ubu habonetse gusa mirongo ine na gatanu ku ijana bya miliyari ebyiri na miliyoni magana abiri mirongo itandatu z'amadolari onu yasabye
urakoze jeni mukankusi ahandi naho leta ya etiyopiya uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya tigereya mu buraruko bw'igihugu aho zari zimaze imyaka ibiri zihanganye n'ingabo zo mu karere ido n'ido kuri iyi nkuru jeni mukankusi kandi itangazo rya serivisi ishinzwe itumanaho ya guverinoma ya etiyopiya ryagize riti ingabo z'igihugu zafashe imijyi ya shire aramata na koremu zitagombye kurwana mu bice by'imijyi umuvugizi w'ingabo za tigereya ntiyasubije ubwo yari asabwe kugira icyo abivugaho mbere abayobozi mu ntara ya tigereya bari bemeje ko batakaje umujyi wa shire umwe mu mijyi minini yo mu karere utuwe na miliyoni zirenga icumi z'abantu bari bakuwe mu byabo mbere n'ubushyamirane mu tundi turere ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rifite impungenge kubera ko ibitero by'indege za guverinoma mu ntara ya tigereya bitagiye birobanura iryo tangazo ryongeraho ko guverinoma izahuza ibikorwa by'imiryango y'ubutabazi kugira ngo igeze imfashanyo mu turere ingabo zayo zigenzura na serivisi zigaruke mu karere onu umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'abayobozi mu nzego zo hejuru za leta zunze ubumwe za amerika mu minsi ya vuba bari bahamagariye ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibiganiro bishyigikiwe n'umuryango wa afurika yunze ubumwe bibashe gutangira banasabye ko ingabo za eritrea ziva muri etiyopiya ubushyamirane bw'abasirikare ba etiyopiya nabo bafatanyije barimo ingabo za eritrea ku ngabo za tigiriya bwaguyemo abantu amagana kandi bwakuye mu byabo miliyoni bunasiga abandi ibihumbi amagana bicwa n'inzara urakoze eugenie kuri nkuru mu gihugu cya koreya yo mu bumanuko umuhinga mu nkino z'ingororangingo muri re- muri irani yitwa elnaz rekabi yoba yarazimiye kubera guhiganwa hatitwikiriye mu mutwe thomas kamirindi arabandanya iyi nkuru Elnaz Rekabi w'imyaka mirongo itatu n'itatu y'amavuko arazwi cyane muri irani ndetse no ku rwego mpuzamahanga yatsindiye imidari myinshi muri iyi minsi yari mu marushanwa mpuzamahanga ya ziya isewula muri koreya y'epfo yagaragaye akina atipfutse mu mutwe n'igitambaro bita hijab nk'uko amategeko y'idini yo mu gihugu cye abihatira abari n'abategarugori uyu munsi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bitandukanye bemezaga ko yazimiye ku buryo budasobanutse bakekaga ko abayobozi be baba bamushubije muri irani ku gahato kandi ko ashobora gufungwa agezeyo bavugaga ko bamwambuye na telefone ye igendanwa na pasiporo ye leta ya irani yabinyomoje rekabi yaje kugaragara noneho atahutse ageze i teherani na bagenzi be bandi b'abakinnyi ku mbuga nkoranyambaga ye instagram yatangaje ko atiyambuye hijabu ye ahubwo ko ariyo yivanyemo iragwa by'impanuka ibya elnaz rekabi bibaye mu gihe irani imaze ukwezi mu myigaragambyo y'akataraboneka yatewe n'urupfu rw'umwari w'imyaka makumyabiri n'ibiri witwa mahsa amini yapfiriye muri kasho ya polisi yari yamutaye muri yombi ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa cyenda gushize imuziza ko atari yambaye hijab imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu barenga magana abiri bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo abenshi muri bo bishwe n'inzego z'umutekano
Rakoze bagenzi bacu Eshirimo Kankusi na Thomas Kamirindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi ry'Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mudusange no kuri internet ni wezi tatu akaburungu radiyo yacu VOA akaburungu com no kuri YouTube na Facebook ni VOA radiyo yacu ubu naho na mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umugwi wa m23 uvu- u- u- uvuga wi- ko witeguye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe no mu gisagara ca bunagana mu kiganiro cyihariye umuvugizi wa politike wungirije eh, munyarugero ah, karemera canisius yahaye ijwi ry'amerika yavuze ko m23 irindiriye kuraba uko ingabo z'igihugu z'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko bwa afurika zizokwitwara yavuganye na venuste nshimiyimana atangura amubwira ko uturere ubwo uwo mugwi uh, ugenzura turimwo umutekano
mu karere k'iburasirazuba ka kongo ahari umutekano gusa honyine mbi gusubiriremo ko ni agace gakontororwa n'ingabo za M23 ahandi hose barashize ahandi hose barashize ni ukuvuga ko hari imirwano ihari bobobobobo ni agatogo muri kongo ni isa n'ubwo ubu nkubwiye ngo kamere kuri kuri provinsi yacu ya nord kivu provinsi yacu ya nord kivu igizwe n'amateritwari gatatu atandatu ubwo mpereye wari kare ndakuvuga ngo wari kare kavukire kabo abahatuye ni abitwa bakano n'abanyanga ariko fdr zarabajujubije zabujije amahoro ntibashyira ku igara ntibarya ntibahinga ntibatekanye ukagaruka ukazamuka muri teritwari ya masisi ituwe n'amoko atanu ya kavukire amoko atanu ya kavukire n'abatutsi abahutu abatwa abatembo n'abahunde ariko naho mu bwenge abahunde bari bari hepfo za gatoyi abari ku mupaka w'umuhengero za warikare fdr mayi mayi zarabujubije ziravyura abakobwa babo zirariba zirabarya n'ishyano noneho ukazamuka muri benin haruguru benin rubero hatuwe n'abandandi adf ndaru zarabamaze zibakugeza n'ubwo zishinga mu biti mu bakobwa no mu bagore urumva rero ni ishyano ryaguye ariko already agace gakontororwa na M23 barahumetse barahumetse ariko hari n'abahunze bagiye muri uganda na n'ubu batarataha bwana mumenyesha amakuru nawe mfasha mfasha wihera aho ngaho ufatireho rwose ubahamagare unabumvise ko bunagana nkohereza amafoto y'abaturage batuye bunagana baratekanye icya kabiri amazu yabo buri wese utaranatahuka inzu ye iracunzwe twashyizeho abasirikare bo gucunga umutekano ku manywa na nijoro Ah, buri wese utahutse abasirikare n'aba- n'abayobozi b'ibanze chef de groupement arahari chef de localité arahari barabakira bakasubiza mu byabo ku mahoro ku neza nta cyabo cyahungabanye ingabo za guverinoma zikomeje kuvuga yuko zitegura kugaba ibitero kuri bunagana kugira ngo ziyisubize ibyo bitero murabyiteguye tubahaye ikaze bambwire rwose ngo ni ikaze niba bashaka kuza mwiteguye kurwana nabo rwose ndavuga ngo icyo kibazo ejo mu gitondo uzakibaze neza wiringo majoro wiringoma ariko nandi nkundosheho gatoya ubabwire uti rwose generali yiteguye kubakira generali makenga yiteguye kubakira none imishyikirano mugirana na leta ya kongo kugira ngo ikibazo kirangirire mu mahoro igeze he guverinoma ya kinshasa ntabwo yumva muvandimwe guverinoma ya kinshasa ntiyumva nicyo kibazo twaravuze twararushye twagiranye amasezerano nabo inshuro zigera kuri eshatu zose nta masezerano n'amwe bajya babasha gusohoza impapuro ziguma zarapfuye bakazihamba mu matiwari amasezerano yose nta n'amwe yakoze n'ubu turacyahindahinda tuti ntiyaboneka nimureke tugirane imishyikirano tu- tugirane ibiganiro dushakire abaturage bacu umutekano urambye ese ubundi munyamakuru ndashaka kukubaza ikintu kimwe ushobora kwiyumvisha ute ko niba afite ubwo bubasha bw'izo ngabo izo ngabo aj- ajya guhuruza akajya gutabaza muri east africani akajya gutabaza muri sadeki ko turi ingabo zishoboye na nasiyo ziri kubihamya nasiyo ziri birabihamya ko m23 niyo ifite ingabo ziri orudone ingabo ziri disipline ingabo ziri byaforme kuki ajya kwirukanka ajya gushaka abandi abana b'igihugu bahari yahise tugatanga umutekano w'igihugu cy'abanyekongo bose mwiteguye mute ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'uburasirazuba bwa afurika ziteguye kuza guhangana namwe ingabo za yasena turaziteguye rwose umunsi zizaza tu- ntitwenda kuzikumira ntitwenda kuzisubiza inyuma ibyemezo by'abakuru b'ibihugu bashyizeho tuzareba natwe ku cyo batugeneye muri byo munyarugero karemera kaniziyusi umuvugizi wungirije wa m23 ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze
arakoze venuste nshimiyimana kuri icyo kiganiro Mu- madame beatrice munyenyezi yiyamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishije muri sentare nkuru ya huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'abashikiriza amanza mugenzi wacu eric bagira ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyi nteko y'abacamanza madamu beatrice munyenyezi yihanye mu rubanza rwe igizwe na madamu patrice mukayiza ari nawe ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na perezida w'urukiko rwisumbuye aburaniramo akikijwe n'abandi bacamanza babiri bwana inosa musabwa na madamu jose mukaneza mu kwihana aba bacamanza bo mu rukiko rwisumbuye rwa huye madamu munyenyezi arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu rubanza rwe yabihannye nyuma y'icyemezo bafashe cyo kongera gusubiza urubanza rwe mu muhezo ni ku mutangabuhamya wa gatandatu ku ruhande rw'ubushinjacyaha wagombaga gukomeza gushinja munyenyezi ibyaha bya jenoside aburana n'ubushinjacyaha uyu mutangabuhamya wakuriye impaka ndende ari muri batanu bari basigaye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame umutangabuhamya ndagije musoni karikisite wagaragaye mu rukiko bakanavuga imyirondoro ye ku munota wa nyuma yasabye urukiko ko yatangira ubuhamya bwe mu muhezo bushinja munyenyezi yabwiye umucamanza ko bishoboka ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo abavandimwe buregwa kandi ko bimuteye impungenge arakeka ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka ubushinjacyaha bukavuga ko ari uburenganzira ubutangabuhamya wabwo yemererwa n'amategeko bwo kuba yasaba gutangira ubuhamya bwe mu muhezo kuri munyenyezi akomeza kwibaza impamvu aba batangabuhamya basaba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kandi muri leta zunze ubumwe za amerika baramushinjirije mu ruhame abanyamategeko bamwunganira mu rubanza Brice bikotwa na mugenzi we felicien gashema bavuga ko umuheza atari ngombwa bariko mu bushinjacyaha gukomeza kwica amategeko nkana baravuga ko byonyine umutangabuhamya bwarangije kugeza mu rukiko bukanagaragaza imyirondoro ye bwarangiza bugashyigikira umuhezo ubwabyo bihabanye n'iby'amategeko ateganya nyuma yo kumva impaka ndende urukiko rwagiye kwiherera rugaruka rwemeza ko ndagije musoni karikisi atangira ubuhamya bwe mu muhezo rwavuze ko ubusabe bwe bufite ishingiro kandi amategeko atabumubuza ni icyemezo kitaryoshye mu matwi y'uruhande rw'uregwa madamu munyenyezi yahise atangaza ko yihannye inteko y'abacamanza bamuburanisha aravuga ko ibyemezo bamufatira bigamije gukora icyo yise kumukinisha aho kumuha ubutabera arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha akavuga ko nta butabera buboneye bazamuha umuhango nk'uyu w'ubwihane haba ku mucamanza umwe mu bagize inteko cyangwa inteko yose iburanisha iyo ubayeho amategeko ateganya ko urubanza ruba ruhagaze nyuma perezida w'urukiko asuzuma ubwo bwihane yasanga bufite ishingiro umucamanza bihanye agahinduka yari inteko yose bihanye nayo irahinduka iyo ubwo bwihane budafite ishingiro inteko ikomeza urubanza uko bisanzwe ku bireba urubanza rwa munyenyezi bisobanuye ko ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa nyanza kuko inteko yihanye iyobowe na perezida w'urukiko rwisumbuye rwa huye bivuze kandi ko igihe cyose ubwihane butarasuzumwa ngo bufatweho icyemezo inteko bihanye nayo nta cyemezo iba ishobora gufata ku rubanza nyamara iyi nteko bihanye yahise itangaza indi tariki urubanza ruzasubukurirwaho nyuma y'ubu bwihane uruhande rw'uregwa rufite umunsi umwe gusa wo gutegura imyanzuro ibumbatiye isobanurampamvu y'ubwihane bwarwo rukayishyikiriza urukiko rwisumbuyeho umutangabuhamya wabaye intandaro y'ubu bwihane yaragiye kwiyongera ku bandi batangabuhamya batatu nabo basabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kugeza ubu haburaga abatangabuhamya batanu ku ruhande rw'abamushinja ibyaha bya jenoside bakabona kumva abatangabuhamya bashinjura eho yurusa ijwi ry'amerika i butare mu majyepfo y'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ako karirimbo n'akabibutsa ikiganiro muri isanga dufise buri munsi nk'uko mubyumvise ku munsi w'ejo nk'uko bisanzwe tumuzokumva ikiganiro muri isanga saa kumi kizoba gitoramishijwe na mugenzi wacu thomas kamirindi amakuru iragijwe ry'amerika arabandanya mu burundi ubuserukizi bw'ishami rya onu rijejwe uburimyi ku isi fao busaba abarundi gutahura ko ihindagurika ry'ibihe mu bihugu bitandukanye eh, ritariko risiga inyuma igihugu cabo ni nyuma yaho uburimyi bwo mu mihingo itandukanye bamenyesheje abarimyi bamenyesheje ko atamwimbu biteze kubera atamvura iriko iragwa muri kino gihe inkuru y'iragijwi ry'amerika yifashijemo n'abakunzi bayo mu burundi mugiye kwisomerwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda inyuma y'aho ikigo cy'igihugu kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu mu mfunyapfunyo y'igifaransa kimenyeshereje ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi abaremyi bashobora guteragira bitabiriye ako kamo ku bwinshi ariko imvura yaciye itara ubu abaremyi bo mu ntara z'igihugu barimiye ku misozi batekewe n'ubwoba kubera ibyo bari barateragiye na cane cane ibigori n'ibiharage byumye aba ni bamwe bo mu ntara ya gitega bayaze n'abakunzi b'ijwi rya amerika twari twamaze gutera ibigori bamwe bamwe turatera imibyibuka baratera akagoti none karumye no mu mwonga haturi kubera byabuze imvura nta mwimbu uriho ni ibiti byonyine bihagaze imvura itari kiragwa byerekana yuko duteye duteba nta mwimbu turonka inzara kiba nyinshi mu bantu ukajya usanga n'amagara abaye make kubera inzara mu bana bakagwara eka n'abarimiye mu myonga babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bafise ubwoba guhindagurika ry'ibihe ko amazi yo mu nzuzi ashobora kugabanuka bikabagora kuvomera imirima kamwe mu turorero ni ak'abarimyi bo muri zone kibuye ya komini sare mu ntara ya bujumbura barimiye mu mwonga waguya uri ku nkengera z'uruzi ntahangwa basaba ubushikiranganji bujejwe uburimyi kubarosa imoteri yobafasha gushikana amazi mu mirima n'ibindi byankenerwa kugira ngo bavomere piyo nzopfa barushe ni umwe muri abo barimyi ibyo twosaba cyane cyane twosaba ko bodufasha ingorane ikomeye kuri uyu mwunga iwacu ku kintu cyo kugira ngo tuduze amazi muci biradutwara ingufu zidasanzwe ikintu kijyanye rero ni pompo iyo tudugiza amazi hanyuma be n'amaro tuwari dushobora gukoresha mu kuvomera imirima ibyo byose byodufasha ikindi twasaba cyari icyo cy'uko bodufasha ifumbire abarimyi bo mu mwuga tukayironka ku gihe kuko tubona ariyo ntambamyi dukunda kuwuhura ikomeye abarundi rero bategerezwa kuzirikana kwihindagurika ry'ibihe rivugwa mu bihugu byinshi byo ku isi ko ritariko risiga inyuma uburundi nk'uko ubuserukizi bw'ishami rya oni rijejwe uburimyi mu burundi ribishikiriza ndabirorere salvatore ajejwe gukurikirana ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu buserukizi bwa efa mu burundi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika yatangaje ko hari biriko birakogwa kugira ngo abarundi bashobore guhangana n'ako kaga mu burundi ihindagurika ry'ibihe nabo nyene bararizi kuko baramaze no kubona ingaruka zazo ahubwo ikintu babura gusa n'uburyo kugira ngo bashobore guhangana n'ingaruka mbi ziri kuri iryo hindagurika ry'ibihe murumva ingaruka ni nyinshi nico gituma ubu tugiye gufashanya n'abantu bose kugira ngo duhimirize abanyagihugu abenegihugu kugira ngo dushobore guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe kugira ngo tubeho iruhande y'iyo migambi y'abahinga umukuru w'igihugu c'uburundi evariste ndayishimiye ahamagarira abarongoye amadini gutunganya ibisabisho basaba imana imvura ngo kuko ariyo iyigaba iryo hindagurika ry'ibihe rivugwa kandi mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nk'uko icegeranyo ca fao kibivuga uwiserukira fao muri uwo muryango dr cimimba david fidi atangaza ko iryo hindagurika ry'ibihe ririko rituma ubugaragwa butera bwiyongera mu bihugu vya ethiopia Somalia somaliya na kenya ico cegeranyo c'uwahagarariye fao mu karere ka afurika y'ubuseruko kikavuga ko abana bagera kuri miliyoni indwi aribo baharurwa ko bagwaye ingwara ziturutse ku gufungura nabi mu kwezi kw'indwi uno mwaka muri ivyo bihugu vya etiyopiya muri somaliya no muri kenya
radiyo ijwi ry'amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi amafaranga arenga miliyaridi mirongo irindwi na zitanu y'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma y'abanyagihugu n'uburimyi iriko irategurwa kuzokorwa ikorwe neza ivyo bishikirizwa munadutunga ivyo bishikirizwa n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma izorangurwa mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu inkuru y'imvaho tuyikeza pierre claver niyo nkuru
ikigo cy'igihugu kijeje kwegeranya ibiharuro istebu ari naco kiriko kiratunganya rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi cerekanye ko gikeneye uburyo bwinshi bwo gutunganya ico gikorwa Pierre Claver Manirakiza umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi ujejwe gutegura iyo rusansuma yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ko iyo rusansuma ari nkenerwa kandi ko yaba leta canke abafasha uburundi babwirizwa kuyishiramwo uburyo bukwiye ubwa mbere hoho nogira yuko kubera ari rusasuma ifise akabijya kuko ni rusasuma zibiri novuga ko zifatanye rusasuma nkuru y'abanyagihugu n'uburaro hamwe na rusasuma nkuru y'uburimyi n'ubworozi ibyo byose rero bigiye hamwe turabona yuko ubu tumaze guharura uburyo bizotwara bushika ku miliyaride mirongo irindwi na zitanu n'igikorwa nyamukuru kiriko kiraba cyo kuraba neza imbibe z'ubucimbiri z'amakorine z'amakaritsiye izo mbibe ziboneke neza Nikora nayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebo arerekana ibikuru bikuru bizoshimikirwa ko mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ubwa mbere icyo dutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbe borora ibiki barima ibiki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyangwa bakoresha za ibikoresho bya kera hanyuma tuzoja dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburovyi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki ijwi ry'amerika ryashatse kumenya akamaro ko kumenya ibitigiri vy'abarundi abarimyi n'aborozi maze tubaza abanyeshuri muri kaminuza biga ico gisata igabaneza serera mayite atwara ishyirahamwe club de statistique ry'abiga mu gisata cyo kwegeranya ibiharuro muri kaminuza yitiriwe ikiyaga ca tanganyika biragoye yuko leta ifata ingingo zofasha abanyagihugu mu gihe idafise ibiharuro yisunga nko ku bijanye no kumenya igitigiri c'abagabo igitigiri c'abagore canke intara yoba ifise abanyagihugu benshi hariho igisata c'uburezi igihugu kizoshobora kumenya igitigiri c'abana baherereye muri mu mihingo itandukanye y'igihugu aho rero leta izoshobora ibonereho akaryo ko kongera igitigiri c'abigisha canke igitigiri c'amashure bivanye n'igwirirana ry'abo bana ikindi ni igisata c'amagara y'abantu leta iraheza ikamenya igitigiri c'imiti yotuma ko mu mahanga abafasha uburundi babicishije mu gisata ca oni citaho iterambere pnud hamwe n'igisata citaho ineza y'abanyagihugu finoap baremeye gutanga uburyo burenga igice cayakenewe kugira ngo iyo rusansuma ikogwe neza leta y'uburundi nayo yaremeye gutanga uburyo busigaye biciye mu kigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obert rusansuma y'umwaka igira kane bitekanijwe ko mu kwezi kw'indwi umwaka uza ibiharuro vya mbere bizoba bimaze kuboneka uburundi bwari bumaze gukora rusansuma zitatu bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda gwerekanye ko abarundi barenga gato imiliyoni zine ugwakozwe mu myaka cumi yakurikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda gwerekanye nabwo ko abarundi bangana n'imiliyoni zitanu n'igice nayo iheruka yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yavuga ko abarundi bose hamwe ari miliyoni umunani ubu naho rusansuma itarerekana ingene abanyagihugu bangana ibiharo bitangwa n'ikigo cy'igihugu istebu byerekana ko abarundi ari hafi miliyoni cumi na zitatu pyeklave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko reka tubabwire incamake amakuru twabwiye avugwa hirya no hino ku isi twabwiye ko ishami rya onu ryitaho abana unicef rigabisha ko abana batari ba, bake bazopfa mu karere kageramiwe n'amapfa n'iyo ishyirahamwe mpuzamakungu ritagira ico rikoze mu kugarukira abo bana ngo ritange imfashanyo ku buzima bwabo sosiyete yo mu bufaransa ikora isima yitwa lafarge yemereye sentare yo muri leta zunze ubumwe za amerika ivya ibyaha byatanze amafaranga mu migwi y'iterabwoba twabwiye kandi ko leta ya etiyopiya uyu munsi ku wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya tigre yo mu buraruko so, niyo makuru twaba twababwiye havugwa hirya no hino ku isi ayo mu karere twababwiye yuko uh, mu- mu burundi amafaranga arenga miliyaridi mirongo indwi na zitanu y'ama- y'amarundi eh, niyo akenewe kugira rusansuma y'abanyagihugu n'uburimyi iriko irategurwa izokogwe neza ivyo bikaba vyashikirijwe n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma hano niho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri uno munsi ndashimiye nadia taha yamfashije mu bwinga bw'ivyuma kwegeranya amakuru mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika